Yeni Radyo İzmir Amerika. radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi ni fideni niyo ngabo abaramutse abaha ikaze mu makuru yo muri aka kanya ubwoko bushasha bwa virusi ya korona bwitwa amicrom bwibonekeje ubwa mbere muri afurika y'epfo bubandanya gutera impungenge zikomeye mu makungu batubwira nta n'umwe azi ukuntu iyo virusi imeze muri iyi minsi nicyo gituma rero tubona ko ibyo bihugu byihuse gufatira ibyo bihano ibihugu byino byo muri afurika ositarale nka afurika y'epfo namibiya na za botswana uyu ni dr christian byamungu yanonosoye ivyerekeye abantu bibagisha barondera ubwiza ku mubiri kurushiriza ari mu gihugu ca afurika y'epfo leta y'u rwanda yatanguye igikorwa cyo gutanga doze ya gatatu y'urucanco rwo kwikingira covid-19 ico gikorwa catanguriye mu bakora mu gisata c'amagara y'abantu n'abarengeje imyaka mirongo itanu y'amavuko amatohoza yerekanye ko ubwoko bushasha bwa virusi ya korona bwitwa amicron bwibonekeje mu buraya bwo mu burengero imbere y'uko bumenyekana ubwa mbere muri afurika y'epfo eric zemmour umufaransa ashigikiye imico n'imigenzo ya kera akaba n'umuhinga ashikiriza ivyiyumviro amaze gutangaza ko azokwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu bufaransa amerika igabisha uburusiya ku kandi gasomboroso ku gihugu ca ukraine idonido y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi amatohoza yerekanye ko ubwoko bushasha bwa virusi ya korona bwitwa amicron bwibonekeje mu buraya bwo mu burengero imbere y'uko bumenyekana ubwa mbere muri afurika y'epfo ibindi kuri iyi nkuru na diane nini nahazwe abategetsi bo muri holland bemeje uno munsi kuwa kabiri ko ibipimo vya mbere vy'abanduye omicron vyabonetse imbere y'itariki ya cumi icenda uku kwezi kwa cumi na rimwe ni ukuvuga indwi imwe imbere y'uko ubwo bwoko butowe mu bipimo vy'ingenzi zavuye muri afurika y'epfo kuwa gatanu zerekeza amsterdam ku murwa mukuru wa holland kugeza ino saha ibihugu bimaze kwemera ko vyinjiranywe na omicron ni ubuyapani ubufaransa ubwongereza canada ecosse australia autrichia espagne na suwede stefan bancel atwara sosiyete ya moderna iri mu zakoze incanco za virusi ya corona mu kiganiro yahaye ikimenyeshamakuru the financial times yavuze ko afatiye ku kungene omicron iriko irakwiragira n'ingene yandukira incanco za covid ya cumi n'icenda zisanzwe zihari zishobora kutazohangana n'ubwo bwoko bushasha nk'ingene zahanganye n'ubundi bwoko burimo delta abahinga ba kaminuza yo mu bwongereza oxford nabo bari mu bakoze urucanco rwa astrazeneca bo yamara mu itangazo basohoye bavuze ko incanco zihari ku bwabo zishobora guhangana na omicron bibaye ngombwa bakavuga ko biteguriye kuduza ubukari bw'incanco zihasanzwe ukutavuga rumwe ku nguvu z'incanco zihari mu gukinga ubwoko bushasha bwa omicron kuhari mu gihe ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo ryo risanga omicron ije kwibutsa abibaza ko urugamba rwo kurwanya korona rugeze kure bibesha tugushimire diane eric zemmour umufaransa ashigikiye imico n'imigenzo ya kera akaba n'umuhinga ashikiriza ivyiyumviro amaze gutangaza ko azokwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu bufaransa edi gwema dufitiye ibindi kuri iyi nkuru zemuru w'imyaka mirongo itandatu n'itatu ari mu banyapolitike banga abayisilamu kandi badashyigikiye politike y'abimukira mu itangazo yakishije ku rubuga rwa youtube atangaza ko agiye kuziyamamariza gusimbura perezida emmanuel macron mu matora y'umwaka utaha yavuze ko agamije guhagarika isubira inyuma ry'ubufaransa aje yiyongera ku bandi banyapolitike b'abahezanguni bagendera ku matwara ya kera barimo marine le pen zemur yagaragaye asoma itangazo rye akoresheje mikoro ishaje bigaragara ko yageragezaga kwigana ijambo general de Gaulle yavuze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine ahamagariye abafaransa guhaguruka bakarwanya ubudage bwari buyobowe n'abanazi zemur ubu benshi bita trump w'ubufaransa yanenze perezida macron kuba yarananiwe gushyira mu bikorwa imigambi yari yarijeje igihugu ko agiye kuzana impinduka yagize ati ntitukiri mu gihe cyo kuzana impinduka mu bufaransa ahubwo dukeneye gukiza igihugu tubibutse ko umufaransa-kazi ukomoka mu burundi jean muvira nawe aherutse gutangaza ko azahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu muri icyo gihugu nk'umukandida wigenga urakoze edi mu mpera z'indwi irangiye nyamugigima yarononye ibintu bitari bike mu gihugu ca peru kiri muri amerika mu mpanuka oriyani itanga ishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru ejo ku munsi wa mbere abanyepero bazindutse basuzuma ivyononywe na canyamugigima cari gifise inguvu ku gipimo c'indwi n'ibice bitanu cabaye muri ico gihugu cabaye mu gitondo c'umunsi w'imana mu karere k'ishamba rya amazon ku birometero mirongo ine na bibiri vy'uburaruko bw'igisagara ca baranka carasenyuye inyubakwa y'ishengero iri ku kigwati ca jalka ryari ryarubatswe kuva mu kinjanya ca cumi na gatandatu iryo sanganya ryakomerekeje abantu batatu naho inguvu z'ico ca nyamugigima zari nyinshi cane cabereye kure ku birometero ijana na cumi na bibiri umanuka mu kuzimu ivyo bituma hatononekara vyinshi ku butaka urakoze oriyani amerika igabisha uburusiya ku kandi gasomborotso ku gihugu ca ukraine diane nini ntazwi batubwira ibindi kuri iyi nkuru mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru ari mu gisagara ca riga muri lativia umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya leta zunze ubumwe za amerika n'ayandi makungu anthony blinken yasiguye ko amerika itewe impungenge n'uruja n'uruza rw'ingabo z'uburusiya ku mupaka ico gihugu gihana na ukraine muri ico kiganiro anthony blinken yavuze ko uburusiya bwihenze bugasubira gusomborotsa ukraine buzohura n'ingaruka zikomeye umunyamabanga mukuru wa nato jens nawe yasavye uburusiya kugabanya icuka kibi asigura ko bugasubira gusotora ukraine buzohura n'ingaruka za politike n'ubutunzi mu gihe bitegekanijwe ko ico kibazo c'uburusiya kigaruka mu biganiro vy'abashikiranganji b'imigenderanire y'ibihugu bigize ishirahamwe rijejwe kwivuna abansi mu nama iri kwibera mu gisagara ca riga blinken yavuze ko azogira vyinshi akivuga ko inyuma y'imishikirano azogirana na bagenzi biwe bari kumwe mw'ishirahamwe rya nato inama y'ibihugu bigize nato iriko iba mu gihe ibihugu vya lativia litwani bigize iryo shirahamwe bihanganye n'ikibazo c'abimukira baca ku mupaka wa belarusi ubumwe bwa buraya bukaba bwagiriza perezida w'ico gihugu guhungabanya umuryango w'ubumwe bwa buraya biciye mu gutera intege abimukira baca ku mupaka wabwo anthony blinken ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu aha akavuga ko amerika n'ubumwe bwa buraya biteguriye gufatira ibindi bihano belarusi kubera ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu ukutubahiriza demokarasi no guhonyanga amategeko mpuzamakungu tugushimire diane izinga rya barbados riri mu karere ka karayibe ryabaye igihugu bwite ca repubulika ya barbados oriyani itanga ishaka araduha inkuru y'idonido iryo zinga ryari risanzwe ritwagwa n'umwamikazi w'ubwongereza elizabeth wa kabiri kuva mu bihe vya gikoroni umwamikazi elizabeth yagenye umupfasoni sandra mason kuyobora iyo repubulika nshasha umupfasoni mason yimitswe muri ayo mabanga mu mwanya muto inyuma ya saa sita z'ijoro bucari kuri uno munsi wa kabiri iryo hanahana ry'ubutegetsi ryavuye ku ngingo yafashwe n'inama nshingamateka y'ubwongereza inyuma y'imyaka irenga mirongo ibiri hasabwa ko iryo zinga ritazigwa lito england ubwongereza buto ryigenga umupfasoni mason yatowe ku bice bibiri kuri bitatu by'abagize inama nshingamateka mu bategetsi b'iteka bitabiriye urubanza rwo kwimika umupfasoni mason harimwo umuganwa charles w'ubwongereza yashitse kuri iryo zinga rya barbados ku munsi w'imana iryo zinga ribamwo abantu barenga ibihumbi amajana atatu yari kimwe mu bihugu vy'akarere ka karayibe bitunzwe n'igisata c'ingenzi ic'ubuhinguzi hamwe n'ic'ubutunzi buke buke barbados yagiye iritandukanya n'amateka ya gikoroni inyuma y'aho yikukiye ku bwongereza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu aho hari inyuma y'imyaka amajana atatu uhereye igihe ingenzi z'abongereza bashika kuri iryo zinga bakagira ihinguriro rikomeye ry'isukari ryakoresha abanyafurika nk'abaja
ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avuga hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byanyu mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mushobora kandi no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cacu ca interineti arico wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu mwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mbere yuko tuza ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tubanze tuvuge ku bwoko bw'umugera mushasha wa covid 19 wiswe amicron uri kubandanya utera impungenge zikomeye mu makungu mu gihe ibimenyetso vyerekeye ubwo bwoko bw'umugera mushasha amicron bitaramenyekana neza n'ingaruka zavyo amakungu abandanya kugira impungenge zikomeye cyane mu byatumye ibihugu bitari bike bibuza abagira ingendo bavuye mu bihugu bitari bike byo muri afurika yo mu bumanuko ufatiye no kuri afurika y'epfo batemererwa kuza muri ibyo bihugu twaganiye na dr christian byamungu yanonosoye ibyerekeye abantu bibagisha barondera ubwiza ku mubiri kurushiriza akaba ari mu gihugu cya afurika y'epfo aho amaze igihe kirekire dr byamungu aratangura avuga uko abona abari mu gisata cy'ubushakashatsi mu bijyanye n'amagara y'abantu muri afurika y'epfo aho bageze ku byerekeye ibimenyetso byerekeye ubwo bwoko bwa covid cumi n'icyenda bwa amicron uko tubibona ngaha twebwe nta na kimwe tubona cyahindutse nko mu bitaro n'abarwayi byariyongera cyane mu bihe byari biheze twebwe mu bitaro hose aho turi turabana dukora neza uko bishobotse kandi tugerageza no kuronka amakuru ava mu malaboratwari ashinzwe kuraba ibintu by'amavirisi nyine muri iyi minsi nyine icyo bavuze ni uko babonye ko iyo virisi yahinduka irahindura ukuntu iba imeze kugira ngo ishobore gukwepa abasoda bo mu mubiri bageze gukingira umubiri mugabo icyo batubwira nta n'umwe azi ukuntu iyo virisi imeze muri iyi minsi nicyo gituma rero tubona ko ibyo bihugu byihuse gufatira ibyo bihano ibihugu byino byo muri afurika ositarale nka afurika y'epfo namibiya na za botswana urumva ni uko gusa bagize bita panike nyinshi gushika n'ubu turarindiriye gusa ku bushakashatsi ku byerekeye amagara y'abantu ngaha muri afurika y'epfo abaganga bakomakomeye bari muri ubwo bushakashatsi nikiye bamaze gutangaza gushika ubu kugira bashobore guhumuriza nk'ayo makungu afise impungenge zikomeye cyane ku bijanye n'ibyo bamaze gutora ku byerekeye ubwo bwoko hano abashakashatsi baguma bahumuriza amakuru bababwira ko batogira impungenge ariko iyo virisi nk'uko navuze abantu bafite amasentome agereranije nta bukare bw'iyi virisi turabona icyo baguma babwira abantu ni uko nyine bahimiriza abantu kugira baze kwicandagisha kandi gukaraba mu maboko hamwe no kugira ibyo bita social distancing kugira umuntu ntibagire kwegerana cyane mu gihe abantu benshi bakigonanwa ni mu bihugu bitandukanye no mu bihugu biteye imbere gufata izo nshandago ibintu nk'ibyo guhindagurika ku ubwoko bw'umugera wa covid cumi n'icyenda buzobandanya buba nikiye ku bwanyu nk'abaganga cyangwa mubona cokogwa kugira ngo icyo kiza kirwanywe bikomeye nawe kitoza imangana mugabo uh, bishobore kugira ingaruka ziboneka ibintu nk'ibi ntibibe aho uh, haduka imigera nk'iyo nka omicron bigatuma haba izo mpungenge cyane mu makungu ingingo zindi zo gusubira kugabanya inge ingendo zikorwa mu bihugu iyo migera kubwo kuba bwadutsemwo bigabanuka bikenewe gukorwa nuko amavaksin yotangwa hose mu bihugu bya afurika byinshi amavaksin ntaragera ibincandago n'izirashikaho nyinshi urabona ibihugu byinshi byo bijya bitunze n'ibyafashe ibincandago nyinshi amavaksin barayigungana ibihugu bya afurika bivuga ati no reka twese dusangire ko kino kiza gifashe twese urumva iyo ni intambwe ya mbere kugira ngo abantu bagere iyo vaksin bose abantu benshi kugira ngo tugire icyo bita imimiti ya kominote yose hama abantu bazaguma babandanya bagira ubuhinga bwo kurondera kwiga umugera wa covid ukuntu wifashe n'ukuntu ugerageza kugira ngo ukwepe abasoda bo mu magara yacu bageze kudukingira icyo bita mitasiyo niwe ihindura ukuntu yitwara kugira ngo umubiri ntuwibone kandi utegeze gufata bijya duserire two mu mazu no mu mahaha birengeje urugero banategereza nyine kugira bijya byo kubona gukaraba no kugerageza kwevita kugira mu magurupe menshi abantu bari kumwe muri make cyane mu kurangiza muribaza ko mu minsi iri imbere ukuri kuzoba kumaze kuja hanze muri izo mpungenge zikomeye ziriko zirekanwa n'amakungu zigashobora kugabanuka ubona ko ari ubundi bwoko bushobora kuba budakomeye ku buryo bwonanirana ku ncansho ziriho bukakwepa n'abo basirikare b'umurimo ariko muravuga muribaza mu minsi iri imbere amakuru menshi azoba yamenyekanye kuri ubwo bwoko icyo turabyibaza kandi turabyikeka ko bizoshoboka kuboneka ko uko iminsi igenda irahe niko abantu baguma twiga tukamenya kumubwira ukuntu wifashe kandi baza ko amakungu yose azogera aho nayo bisubira ko akabona ko ibihano bafatiye bino bihugu atari byo ko ibirisi aricyo kimwe n'izindi kandi babone ko icyo bavuga ni uko tuzobananya tubana n'iyi virisi nka kurya turya virisi ya giripe igumeza ko amasezo aguma ahinduka turabashimiye cyane murakoze murakoze nawe tuze mu karere k'ibiyaga binini leta y'u rwanda yatanga igikorwa cyo gutanguza doze ya gatatu y'urucanco rwo kwikingira covid cumi n'icyenda icyo gikorwa cyatanguriye mu bakora mu gisata c'amagara y'abantu n'abarengeje imyaka mirongo itanu y'amavuko ni inkuru y'umumenyeshamakuru asumta kaboyi iyi gahunda yatangiriye mu bakora mu rwego rw'ubuzima n'abarengeje imyaka mirongo itanu y'amavuko ku munsi wa mbere w'iki gikorwa wasangaga abaturage bataramenya ibyabaye ijwi ry'amerika ryageze mu kigo nderabuzima cya bumbogo mu murenge wa bumbogo mu karere ka gasabo ni mu mujyi wa kigali risanga benshi mu bo bireba bagaragaza ko badasobanukiwe iyi gahunda gukingira covid cumi n'icyenda byari bikomeje ariko hakingirwa abafata doze ya kabiri kuri doze ya gatatu yatangijwe kuri uyu wa kabiri madamu benihirwe alexia umuyobozi wungirije w'ikigo nderabuzima cya bumbogo asobanura ko batangiye bati kuko babanje gutegereza amabwiriza kuri iyi saha nta muntu twari twakingira doze ya gatatu ariko ngira ngo byatewe n'uko amabwiriza asa nkaho yatugezeho atinze ariko amabwiriza twamaze kuyabona n'inkingo turazifite tugiye gukingira moderna umuntu byibura umaze amezi atandatu ahawe doze ya kabiri abantu dutangiriraho ni abakozi bakora kwa muganga abandi ni abantu bakuze bafite imyaka mirongo itanu gusubiza hejuru abandi ni abantu bafite imyaka mirongo itatu gusubiza hejuru ariko bafite ikibazo cy'uburwayi indwara za diyabete umuvuduko w'amaraso ubuse muratera urwo umuntu yatewe mbere amabwiriza bavuga ko bimeze gute moderna isa nkaho ije vuba ubu rero batanze uburenganzira ko tuyitanga kuri doze ya gatatu ku bantu bahawe fayiza na sitarazeneka doze ya gatatu y'urukingo rwa covid cumi n'icyenda izatangwa mu byiciro by'abakuze bafite imyaka mirongo itanu kuzamura abafite imyaka iri hagati ya mirongo itatu na mirongo ine n'icyenda ariko babana n'uburwayi budakira nka diyabete umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara zidakira ndetse n'abaganga usibye abakozi bo kwa muganga bari basanzwe baje mu kazi abaturage basanzwe ba bumbogo bavugwa mu byiciro bigomba gukingirwa bo batangaza ko batigeze bamenyeshwa iyi gahunda aba ni bamwe ijwi rya amerika ryasanze ku misozi y'iwabo bibereye mu mirimo isanzwe ntabwo baraduha umunsi ntabwo baratubwira ngo tujye kwikingiza dufite mirongo itanu n'itatu ko n'umuyobozi w'umudugudu usa atabitubwiye ntabwo twabimenye uyu munsi babakingiye simbizi ni urukingo rwa gatatu rwa gatatu urwa gatatu simbizi urwa gatatu ntabwo ntabyo mbizi iza mbere ntacyo zantwaye niba n'urwo rero ari rwiza simbizi nubwo byagaragaraga ko hari benshi mu baturage bataramenya iby'uru rukingo hari abandi bazaga ku kigo nderabuzima bafite izindi gahunda bagasobanurirwa iby'uru rukingo bagahita basaba kuruhabwa ijwi rya amerika ryavuganye n'abamaze gukingirwa batangaza ko rutabateye ubwoba kuko atari ubwa mbere baruhawe ko rwumvishe ari nk'izisanzwe n'ubundi nta giteye ubwoba gihari iyo ubu ngiye kwicara ngiye kwicara nanjye ya minota cumi n'itanu nishira ndabona njye mu kazi barangije kugukingira wowe wumva ibisa bimeze bite wumvisha nta kibazo nshima imana nta bwana nari mfite numva nta kibazo ubwa mbere nyine kuko byabaga ari ubwa mbere twumvaga ari ikibazo umuntu adasobanukiwe ariko wamajije kuri untera numvise nta kibazo nta bwoba kuko numvaga nta kibazo barangije kunkingira ndamfashe akanya cumi n'itanu nyiruhuka hanyuma mpite nitahira minisiteri y'ubuzima itangaza ko urukingo rwa gatatu rutangwa nyuma y'amezi atandatu iminsi ijana na mirongo inani umuntu amaze gukingirwa byuzuye ahawe doze ebyiri ku nkingo zikenewe guterwa kabiri na doze imwe ku rukingo rusaba guterwa inshuro imwe minisiteri y'ubuzima ivuga ko ari mu rwego rwo gushimangira ubudahangarwa bw'umubiri nyuma y'aho havugiwe ubundi bwoko bushya bwa covid cumi n'icyenda buzwi ku izina rya omikro imibare itangazwa na minisiteri y'ubuzima ya buri munsi igaragaza ko kugeza kuri uyu wa mbere abantu miliyoni eshanu magana cyenda mirongo itandatu na bane na magana atanu mirongo itandatu n'umunani aribo bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo mu gihe abagera kuri miliyoni eshatu magana atatu mirongo inani na batanu magana cyenda mirongo itandatu n'umunani aribo bamaze guhabwa doze zombi imibare y'abahawe doze ya gatatu y'urukingo rwa covid cumi n'icyenda yo ntiratangazwa kuko iki gikorwa cyatangiye kuri uyu wa kabiri asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tugushimire asumta ingabo z'igihugu cya uganda zatangaje ko zatanguye kugira ibitero ku bagwanyi b'umugwi adf muri repubulika ya demokarasi ya kongo umuvugizi w'igisirikare cya uganda general flavia Gekwaso yanditse ku rubuga rwiwe rwa Twitter avuga ko hakozwe ibitero by'indege z'ingwano n'ibimodoka vya Blende. Ivyo biremezwa kandi n'abari ku ruhande rwa Congo. Depute Jean Bosco Sebishimbo wo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko yabiganiyeko na Venuste Nshimiyimana.
muziko igihugu cy'ubuganda cyamaze gusaba Congo kugira ngo bifatanye guhasha umwanzi wa ADF. Rero ntabwo byadutangaza kumva ko uganda yaba yatangiye wenda gukora ibikorwa bya gisirikare ariko ingabo zikiri iwabo eh, kandi eh, umugambi umwe akaba ari uwo kugira ngo turebe ko eh, kongo yaram- yaramira abaturage bayo barimo bicwa umunsi ku wundi hariya muri beni murashaka kuvuga yuko ibyo bisasu bigwa mu- muri pariki ya virunga biraswa n'ingabo za uganda ariko zitarinjira ku butaka bwa kongo nibyo urabizi ko dusangiye umupaka ni ngombwa ko ingabo eh, z'ubuganda zihasha umwanzi uri hafi y'umupaka kuko kugira ngo umwanzi ye ku- ye kwegera ubutaka bwabo none ko perezida Tshisekedi yemeye ko zinjira kubera iki zitarinjira hategerejwe iki njyewe ntabwo ndi umuvugizi wa guverinoma y'i Kinshasa murabizi ko ubutegetsi bw'i Kinshasa n'ubwa province bitandukanye ariko uri analize zanjye ni uko hari intambwe guverinoma y'i Kinshasa igomba kumanza gukora yo kugira ngo parlema imanze eh, yemeze ubwo bushake bw'ingabo zombi gukorera hamwe kugira ngo zigarure umutekano muri Beni na Ituri muri rusange abanyapolitiki mwakiriye mute kiriya cyemezo cyo kwemerera ingabo za uganda kuza muri kongo Eh, hari benshi bumva ko ni ngombwa ko ah, izo mbaraga zakirwa kuko abaturage barembye ah, hariya muri Beni na Ituri Ah, ariko hakabaho n'abandi bavuga bati ese ni kuki eh, izo ngabo mu kahise zaje ku ah, zitifashe neza mu bibazo byabereye muri Kongo ubwo ah, hariho umutwe wa RCD Goma ah, ndetse n'indi mitwe nka iriya ya MLC ya Jean Pierre Bemba ni kuki izo ngabo zagaruka muri Kongo kandi ah, zidafite amateka meza muri aka karere abo ni abanyapolitiki ariko se abaturage bo kandi ko ari bo bagerwaho cyane n'ingaruka z'intambara bo babyakiriye bate Ah, reka nkubwire ko abaturage dufashe aya mashyirahamwe twita ngo ni za sosiyete sivile amashyirahamwe twita ngo ni groupe de pression za luca n'izindi Ah, bo baravuga bati ni kuki ejo bundi twabonye kenya yohereza ingabo nyinshi kuza kwiyunga n'izari zisanzwe zibumbiwe mu kintu twita ngo ni fib iya brigade d'intervention ya munisco ha- harimo abanyatanzaniya hakabamo abamalawite bakavuga bati ni kuki abo bose badafasha ingabo kugira ngo zirandure bu- bu- burundu uriya mutwe wa adf beni adf ituri eh, ndetse n'indi mitwe yose ikikije amashamba ya kongo ikaba itesha umutekano muke abaturage abaturage akaba ari byo bibaza bakavuga bati ese ntabwo zaba ari izi- ingabo eh, zindi nyinshi zitaragira icyo zimara mbese ugasanga ko abaturage kuba ingabo nyinshi zirimo zitarashoboye kugira icyo zigeraho ah, ugasanga ko barimo bavuga ati "Ah, n'izindi nazo ni ziza ntacyo zi- zizageraho twewe nk'abayoboye umutekano muri aka karere tukavuga tuti ah, nyamara ah, kongo kuba, kuba yaramaze gufata intambwe ikaba yaramaze gusinya ko yinjiye muri east africa community Ah, ntabwo twagumya gukomeza gufungwa n'akahise ngo tube abapurizoniye b'akahise ahubwo tukavuga tuti ubwo ah, tubaye mu shyirahamwe rimwe n'u rwanda n'ubuganda na kenya na tanzania n'ibindi ibyo bihugu bikaba bigomba gushakira inyungu hamwe murabizi ko ah, mi- mi- mu migenderanire y'ibihugu ah, nta rukundo rurimo ahubwo ni inyungu nkumva ko rero eh, dufashe urugero rwa rw'ubudage n'ubufaransa byaje kurwana ariko bikagera nyuma bikumvikana akaba ariyo nkingi y'ubu ya union europeyenne nta kibuza kongo n'ubuganda n'u rwanda n'uburundi kugira ngo byubake ubuhahirane imigenderanire ah, yubahiriza amategeko kugira ngo ibyo bihugu byose bibashe kubiboneramo inyungu ndetse n'abaturage bose batekane bakorere hamwe ah, ntacyo bi- bikangana bwana jean bosco sebishimbo depute ukaba na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uh, n'umutekano mu ntara ya kivu y'amajyaruguru ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze namwe urakoze veniste mu burundi bamwe mu borozi b'inka ntibakiriye neza ingingo yafashwe na leta isaba umworozi wese kororera mu ruhongore mu ntara ya bururi bamwe mu borozi bavuga ko batashoboye kwitegura uko bikwiye bagasaba kongererwa igihe inkuru y'ijwi rya amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi murashyikirizwa na desire hatungimana kwiragorogera mu nzu bafise ico ndayiha umenga bariko batera icumu ngaha mu mutima uwo ni umwe mu borozi b'inka mu ntara ya bururi mu bumanuko bw'igihugu atarumva neza umugambi wa leta wo kororera ibitungwa mu ruhongore washyizwe mu ngiro kuva ku igenekerezo rya kane gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kuva iyo ngingo rero ishyizwe mu ngiro ni umubabaro udasanzwe ku borozi bamwe bamwe babona ko inka zabo zigiye kwicwa n'inzara mu bintu vyambabaje gusumba ibindi nuko inka zanje ziguma mu nzu iyi ngi iriko iragorogera mu nzu umenga bariko batera icumu ngaha mu mutima iboroga ntafise ico ndayiha nifatiye ko akarorero ndabona ko umenga ibyo bintu n'amananitse inka kuzuguranira mu nzu mbona umenga ni ikibazo kitoroshe cyane nk'ubu honyine birinda binanirana urabona nk'ubu tuvuye mu gihe cy'iki inka zirashobora kukugora ukabura ubwatsi uziha ari amezi abiri cyangwa ukwezi kumwe gusa kw'iki none nk'ubu umuntu agiye kuzugarana ikiringo tutazi kanaka nimba ari imyaka n'imyaka turabona ko bitazokoroha hari n'abandi borozi b'inka n'ibindi bitungwa bo muri iyo ntara nyene babona ko harimo akarusho ko gutungira ibitungwa mu ruhongore barizeye ko uko iminsi igenda bazoza baramenyera n'aho umuhini mushasha utera amabavu ikintu iyo kikije ari gishasha kiratera imisuhero n'ingorane ariko turabona neza ko tuzosanga bidafitiye akamaro turiko turabishyira mu ngero nyene kuvuga ko arakarasho n'umwanya mutoya biragoye kuvuga mugabo ikintu bagize ni uko barekuye abantu bagashobora kuragira iwabo bakazitira ico n'akantu gatoya borohereje abantu abantu rero bariko barazitira ku mitumba yabo ufise iwe akazitira uhafise hari akarusho kwari gutungira mu ruhongore kuko ntikikubuzaniye ibuja ntikikubuzaniye icyo wikorera ariko ni uko baduhaye umwanya muto wo kuzirimira kandi byari byiza kororera mu ruhongore bamwe muri abo borozi basaba leta y'u Burundi gusubiramwo iyo ngingo ikabongera ikindi kiringo cyo kwitegura kugira uwo mugambi uranguke neza aborozi bakabona ko habaye ugusamara kw'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi batanze icegeranyo kitari cyo c'ingene aborozi biteguriye uwo mugambi ni vyiza kubahiriza imigambi ya leta mugabo kandi hajeho n'abantu baraba ku mutumba ku mutumba mbega ubwatsi burakwiye mbega byogenda gute mbega tworera ubwatsi bukabanza bugakura umugambi mu bisanzwe ntiwari mubi ubwo abantu ntibiteguye bikwiye urasanga abantu benshi batarari mu bwatsi n'abariko baraburima bariko barurima ubu ntiburakura iyo baba utanze ikindi gihe nk'umwaka cyangwa imyaka ibiri kugira abantu bitegure bikwiye umushingamateka yatowe mu ntara ya bururi arakurira inkoni ku gishitsi abanyagihugu bo muri iyo ntara ko atakiringo kizongerwa akaba ari inyishu y'ikibazo yahawe mu nama nshingamateka inyuma yo kubariza abaserukira ibijanye n'uko ico kiringo cokongerezwa twebwe tukikibaza hariya mu nama nkenguzamateka mu inyishu bampaye bagize bati n'iyo myaka itatu twongeyeko twayongeyeko kubera bisabwe n'abashingamateka n'abakenguzamateka bavuka mu ntara ya bururi ico kibazo rero cama gituruka i bururi gisubiza inyuma ingingo z'igihugu ico kintu nimugishire mu ngiro kuko iyo myaka itatu twayibongeye kubera ko mwashize imbere bari babisabye none rero banyabururi dutahure nk'uko abandi batahuye tubifate nk'amakuko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryarasinywe kandi nibaza ko ari ntabanduka icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka urwego rwatoye narwo nyene iryo tegeko asaba aborozi b'ibitungwa bo mu ntara ya bururi mbere n'abo mu gihugu cose bagikwega amaguru gushira mu ngiro iyo ngingo kuko ari ntabanduka nayo indongozi zihamagarirwa kubandanya guhimiriza abo barongoye kugira umugambi uje mu ngiro hariho bamwe bamwe bagitera igere bakavuga bati nyabuna ibitungwa byacu nta bwatsi dufise bwo kubiha iryo tegeko ukaca umenga ntihari bwagere yuko rijya mu ngiro iryo tegeko rishinga ko ibitunga bigaburirirwa mu mpongore ryizwe ryongera ryemezwa n'inama nshingamateka y'u Burundi ku igenekerezo rya cumi na gatandatu myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ritowe n'abashingamateka ijana na batanu nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacyo kuri iyi saa ndabashimire ko mwahisamwo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru shize hamwe aya majwi ni diodone cyubahiro amakuru yari ahagarariwe na frederic nkunikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo ndabaseze ndabifuriza ibihe byiza